e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso re buisana ka kgang e mo mosong o mo wirelesseng re buisana ka gore a batho ba kile ba iphitlhela ba ratana ko tirong mme fela e re e tshwereng e ga se e, e, e tsamaisana le yona ka nako nngwe gongwe go gongwe di a kopana re buisana ka tshotlako ka thobalano kwa tirong um e ka ya eng tota ebile o tla re na le dikae tsa tshotlako ka thobalano ke a leboga ntate ke leboga sebaka senana le gore se dumedise bamamedi ba gago ke tlhakise mosebeletsi e mongwe le mongwe ka rona ya rona ya aforika borwa o tshireleditswe ke melao ka o tlolla karolo ya borobong ya molaotheo wa naga e leng section nine ya constitution ya south africa molao wa tekatekanyo ya mesebetsi e leng employment equity act le molao wa dikamano tsa basebetsi e leng labour relations act ke boele ke tshwaele gore le ga ha o le gore go na le melao eo e beileng tlhekefetso mosebetsing e dula e teng ebile e atile and go thola gore ga ha e ke e tlalewe ka ga ha e ke e tlalewe ka tlasa mabakanyana e bang a itseng ke boele ke tlhalose gore ga mosebetsi e mongwe le mongwe o tlamehile le go etsa gore tikolo mosebetsing ke be e, e bolokegileng for basebeletsi ba hae e re gore batho ba tle ba be le sona seriti ba ikutlwe ba tshireletsegile ka mehla jale ga re tla tabeng ena ya thekisetso ya thobalano um mosebetsing ke tlhalose gore ketso ke ketso e bang e le gore go tlhakile gore ga e amogeleha ka mokgwa e itseng ntate moetsi a ka hlekefetsa gangwe kapa phella ho hlekefetse motheo ha ketso ena e etswa ho yena e leng tlhasitsa a ka leka le ho bolella moetsi hore motho a modimo ha ke e rate ntho ena o nketsang yona ebe moetsi yena ka nako eo ha e etsa o a tseba hore taba eno ha ya dumeletseha hohang ebile ha ya amoheleha ke ke ka bokgutshwanyane ka mokgwa nka hlalosang hore na tlhekefetso eh, yena ya thobalano ke eng data jaanong mme ra le thotlhane ha motswa setlhabelo a tla bega kana a itemogela se a tla bega leng tiragalo ya mofuta ono bogolosegolo yang jaaka o tlhalositse gore go na le ka mokgwa a tla e lemogang ka gone mme jaanong a tla e bega leng tiragalo eo ya mofuta o wa tsa hang hang fela ha mosebeletsi ka nako eo ko mosebeletsi e, e leng um motho a sebetsang um ka tsela enono ka nako e gang fela e le gore o ikutlwa e le letlhasipa o tlamehile a tsamaye a lo tlaleha taba enano and a ka e tlaleha go lefapha la botho e leng h r kapa go bookamedi ba ba ba ba ba ramosebetsi mme a hlalositse ka nako eno ga ya e a alo alo alo alo itlaleha ke ka baka la gore wa ikutlwa le ena gore ntho ena ga ya ntshwara ke ikutlwa ke concolaile kapa ke ikutlwa ke le botlhoko ka ketso eno e entsweng ke metsi nakongwe o fitlhelele gore e wa bega mme ba leka go mo tlhalosetsa sengwe ko bokhutlhong ga a itumelele se a se tlhaloseditsweng yaanong go eng fa e le gore ga le tharabololo ya sengwe ka nako eo a a yang a lo tlaleha taba ena ga mosebetsi kapa eno wa lefapha la la la la botho le h r o tlamehile go etsa bonnete ba gore one o amamela um eh, tletlebo enana ebe o nka bogato bogato e ka ba ka mekgwa e e ka ba mogato wa hore ebe o eletsa um eh, lehlasipa gore e etswe semmuso kapa e be taba ya gore a mo eletse gore e re re bitse motho enana re tle re tlo bua ebe um eh, oa tlhokomedisa gore ntho ena e entseng e, e, e mpe ga e le gore ga tsena kao kaofela h r e di entse e be le go ikutlwa gore ga wa ha ya etswa ka mokgwa a lebeletseng ka teng o na le gona gore a ka fetisa taba tsena tsa gae a tsamaisa eh, ko ha e beneng a dumela gore motho a o latetsweng ke ga mosebetsi ga wa latelwa a ka isa taba ena commissioning ya poelano bonamodi eki e leng c c m a kapa motsitsibi a ka nka taba enana a lo moqosa a lo qosa moqhomisi sepoleseng bakeng sa tlhekefetso ya thobalano mm-hmm ka itse gore e teng melao eh, kana melawana ya ko tirong e e samaganang le tiriso eh, dikgoka ya bong kana gbv eh, le go e dirisa a eh, go botlhokwa go le kana kang gore melawana eo e nne teng ebile e tsenngwe tirisong jalo ka ke se ke ile ka tlhalosa gore um e, basebeletsi ba rona ba ba tlamehile ba bolokege mosebetsing le gore melao ya naga e icuba iyaba iyaba protecta meaning iyaba ya iyaba protect ba tlamehile ko ga hmm. mosebetsi e mong le mong o tlamehile hore ebe o etsa bonnete ba gore o ruta basebeletsi ba hae o fana ka thupello bakeng la tlhekefetso le thibelo ya thobalano mosebetsing ga ra mosebetsi a sa e etse taba enono karolo ya masome a tsheletseng ya molao wa tekatekano ya mosebetsi e leng section sixty ya employment equity act e tlhalosa gore ke tlolo ya molao gore e be ga mosebetsi ile a tseba ka tletlebo eo e be ga a e etse letho so go botlhokwa gore ga mosebetsi e mong le mong a be le melawana e leng gore one go rutile basebetsi ba gae gore thibello enana ya ka thibello ena ya tlhekefetso ya thobalano le hore hape hape a hopole hore ha e le hore ha nke le eh, eh bohato bakeng la hore a thusetse a tsebe hore o tla ba tlotse molao hmm. mme ra le thotlhane ra lebogatlhe re lebogetse nako le tshedimosetso e re neetseng yona tlha o tlhole sentle o itumela letsatsi la gago okay ke a leboa tate amon ke a leboa mme